iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka uno munsi ni itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa cumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi mbe ico kibazo cifashe gite muri iki gihe n'izihe nzitizi zibandanye kwibonekeza mu twigoro two kurwanya ayo mabi ni mu kanya gato reka ariko mbere yaho mugenzi wacu frederic nkundikije yadushikirize amakuru avugwa ku burundi muri aka kanya Eh, urakoze Oriane mwiriwe neza nshuti mwese muteramanye ni radio hijwi rya Amerika incamake yamwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza mu kanya ahejeje guha umudari umwakaka hamwe n'agashimwe k'amafaranga imiliyoni zitanu z'amarundi Francine Niyonsaba umunonotsi kirangiranwa yaronse umudari umwakaka mu mahiganwa mpuzamakungu yabereye i Rio de Janeiro aho yabaye uwa kabiri mu gusiganwa ku metero amajana umunani turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye inkuru mwiriwe neza Evariste perezida Pierre Nkurunziza ako gashimwe yagatangiye he
yego frederic nkundikije ako gashimwe pe- perezida nkurunziza yagatangiye ku kibuga ku kibuga cya kijambere cy'umupira w'amaguru eh, kiri ku murwa mukuru wa komine buganda mu ntara ya cibitoke amajambo mu majambo make eh, ijambo nyamukuru yashikirije eh, rimeze gute murashobora kuducira ku mayange
mu ijambo nyamukuru umukuru w'igihugu yashikirije ahejeje guhereza ku gashimwe kageze n'amafaranga miliyoni zitanu z'amarundi umudari w'umwakaka w'inzahabu reka mbere eh, na certificat d'honneur urupapuro ruhabwa eh, abakoze bigashimwa eh, ya petero nkuru nziza yateye intege francine niyesaba aho yamusabye yuko yobandanya atera imbere nk'umuzinga mbere akazana n'iyindi midari myinshi mu mahiganwa yimirije akaba yanamusabye yuko yoza aranatera intege bagenzi biwe b'abanonotsi nk'uko yabigize ku munsi w'imana uheze hariya mu ntara ya ruyigi aho asanzwe avuka reka na francine niyesaba yashimye kubona umukuru w'igihugu amuteye iryo teka ryo kumuronsa agashimwe k'abantu bakoze ibintu bikomeye cyane ku gihugu aho mbere yaciye asaba ubushikiranganji b'inkino bwaruka n'imico kama yuko bwokora ibishoboka byose kugira ngo haboneke abanonotsi nka ba francine benshi mu gihugu gutyo igihugu kikaronka imidari myinshi biwe mu mahuzo- mu mahiganwa mpuzamakungu Evariste mu ma- kanya kari imbere turagutera kama kugira uduhe idonido iyo nkuru urakoze
murakoze namwe iyi ni inkuru ivugwa mu Burundi no hari ni inkuru y'umusirikare wo mu ikambi ya Kirundo yasabiwe igihano cyo gufungwa imyaka cumi umushikizamanza wa parike ya Kirundo yamusabiye ico gihano amwangiriza kuba yatije inkoho y'akazi umurwi w'abasuma nawe nyene yari asanzwe arimwo turi kumwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye inkuru Jean Bosco iyo nkoho yafatiwe he
ego iyo nkoho ni nko mu bwoko bwa kalashnikov yafatiwe mu gisagara cya kirundo muri safi ya runanira hari eh, ku igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icumi Eh, ico gihe rero eh, ntivyashotse bimenyekana n'ingoga ko ari umusirikare ariko mu nyuma vyavuye bimenyekana uwo nyene eh, mu rubanza rwabaye ejo akaba yaravuze ingene eh, yahavuye yirega amaze kumva ko inkoho yiwe yafashwe ah, yarasiguye ko yahavuye yirega ku bamutwara uyu musirikare yakiriye gute ico gihano yacerewe
umusirikare eh, eh, mu rubanza yashotse eh, yasa n'uwashotse yemera ko eh, yatanze inkoho ndetse asigura yuko eh, umwe mu bas- mu bavugwa ko eh, yararongoye uwo mugwi w'abasuma ari nawe eh, yari yamye amusaba kuva kera iyo nkoho akayimwima ko yamuhaye imiti eh, amubwira ko agira muvure indwara yo mu nda ariko mu nyuma iyo miti ahava ariyo ibikoresha eh, kubera ko eh, asigura ko yavyemeye n'ingoga akaba yasavye ko sentare yomucisha inkoni ngufi mu gihano eh, yasabiwe umushikizo manza amuburanira wewe abivuga ku iki avuga iki kuri ico gihano
ego uh, frederic uh, bo- uko ari batatu uh, nta n'umwe yari afite ubumuburanira bose ba- bare- baburanye uh, ari bo biburanira Eh, icyo gihano rero uh, iki- gitegekanijwe n'uko uh, urubanza ruzosoma sena yashyize mu mwiherero ukaba rutegekanijwe gusoma ku itariki zibiri z'ukwezi kuza Eh, Jean Bosco nawe turagutera kama mu kanya kugira ngo uduhe idonido iyo nkuru urakoze
murakoze namwe
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm kigali ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ubu ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ni wo mwanya w'ikiganiro muri sanga koko bakunze ibijwi rya amerika nk'uko mubimenyereye mushobora kuduhamagara kuri telefone yacu tukabahamagara mugashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro mu kiganiro cy'uno munsi tubibutse nimero yacu ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ndasubiramo rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe uno munsi nk'uko twababwiye ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi ukaba ari umunsi utangura icese iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi ku isi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu igitigiri cy'abakenyezi bakorerwa ayo mabi mu burundi kigenda kigabanuka ugereranyije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyo bishyikirizwa n'ubushikiranganji bujejwe agateka kazina muntu eh, imibano n'iterambere mbe ni izihe nzitizi zicibonekeza mu twigoro two kubandanya kurwanya ayo mabi mu kibano cyangwa ku rwego rw'igihugu tugiye kwihweza utwigoro tugirwa na cdfc ikigo kijejwe mm, ingo n'imiryango kiri mu ntara ya muramvya tugiye kongera twihweze uruhara rw'inzego z'ubutungane mu gutunganiriza abakenyezi baba bakorewe ayo mabi twatumiye umushingantahe janvier sabimbona umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ya muramvya adufashe kwihweza no gutorera umuti bimwe mu bibazo biri mu rwego rw'ubutungane ku bijyanye n'imanza zerekeye amabi akorerwa abakenyezi umushingantahe nsabimbona ndakuramukije ndagwikaze mu kiganiro muri sanga Nda- ndabwiye ko umurongo umushinga ntahe janvier ucitse ariko turamuronka ku murongo mu kanya gato turi kumwe kandi ku murongo na madame space caritas habonimana hayobora ikigo cdfc kijejwe ingo n'imiryango mu ntara ya muramvya mufasoni habonimana amahoro neza ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga alo madame space caritas muranyumva ndakeka mu buhinga bw'ibyuma telefone zigoranye gato ariko nk'uko tubibabwiye uno munsi n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi Ah, uno munsi rero ni umunsi utangura icese iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya ayo mabi hakaba hari amasekeza n'imi- n'ibiganiro mu bice bitandukanye by'igihugu eh, byerekeye guhimiriza abantu kurwanya ayo mabi haba mu kibano cyangwa ku rwego rw'igihugu twatumiye umushingantahe janvier nsabimbona ah, umukuru wa sentare nkuru y'igihugu muramvya ah, twe turagerageza kumurondera ku murongo Ah, turi- twatumiye kandi madame space caritas habonimana ah, we ayobora ikigo ca cdfc ni ikigo kijejwe ingo n'imiryango mu ntara ya muramvya kandi tubibutse ko kino ari ikiganiro kiha ijambo abanywanyi biradijwi rya amerika muhamagare mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ah, ku kibazo c'uno munsi telefoni ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe reka tugarure abatumire bacu ku murongo kuri telefoni mu kanya gato turagaruka murakoze
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriane itanga ishaka mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ni muri aka kanya muri isanga nk'uko twabibabwiye uno munsi turaganira ku kibazo cyerekeye amabi akorerwa abakenyezi ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ayo mabi uno munsi ndabwiwe ko turonse mushingantahe janvier nsabimbona ku murongo Ah, tubibutse ko mushingantahe janvier nsabibona ni umukuru wa sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya muramvya Ah, dufashe kwihweza no gutorera umuti bimwe mu bibazo biri mu rwego rw'ubutungane ku bijyanye n'iki kibazo mushingantahe janvier nsabimbona ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro
ndabaha ndaramukije nanjye murakoze cyane Ego. Amshinga nahe bamwe baravuga ko hari ukudategera neza uko ubutungane bukora bigatuma batinya kubwitura mwucira ku mayange abatwumva cyane cyane abakenyezi bakorerwa amabi batinya eh, batinya cyane kwitura ubutungane inzego z'ubutungane u- zitunganijwe gute umukenyezi yohera he iyo afise ikibazo ashaka kwitura sentare
murakoze cyane kutuba- kutubaza ngo dutange umucyo ku byere- bire- ku byerekeye ingene umupfasoni yakorewe amabi ashobora kwitura ubutungane biravana n'uko ari amabi yerekeye ibyaha cyangwa amatati mu rugo iyo ari urubanza rw'icyaha umuntu umu- umupfasoni yakorewe yakorewe amabi aritura inzego z'inyamiramabi zigato- ziga- zigatohoza urwo rubanza zihejeje zirashikiriza ubushi- ubushikiriza amanza muri iyo ntara i- i- ico ico cyaha cyabereyemo hanyuma nawe ara- ahejeje umushikiriza amanza gutohoza a- aca arungika urwo rubanza bivanye n'uburemere bw'i- bw'ingene icyo cyaha gihanwa iyo ari icyaha gihanwa gi- gihanwa ni- ni- n'igihano kiri munsi y'imyaka ibiri ico urwo- iyo- urwo rubanza iyo dosiye y'uwo muntu urwo rubanza ruraheza ruca rubu- rukarungwa muri sentare y'intango y'aho ico caha cakorewe iyo naho ari icaha kirenza imyaka ibiri kice kiro iki- iyo urwo rubanza ruca rurungikwa muri sentare nkuru y'igihugu ikukira iyo parike yegamiye iyo parike yegamiye ni ukuvuga uwo mushi- ubwo bushikiriza amanza buca burungikira si- i- urwo rubanza sentare nkuru y'igihugu y'intara yakorewe mu cyaha iyo naho ari urubanza rw'amatati ariko asaba ariko arahohoterwa atagira cepfo cya ruguru iyo iyo yirukanywe mu rugo iyo iyo ya- asaba ibimutunga iyo atagira atagira yaramwirukanye bice bice urwo rubanza ruca rutangurira muri sentare y'intango y'iyo komine byabereyemo uwo mu- uwo mufaso n'abamo hanyuma agaheza kunguruza muri sentare nkuru y'igihugu iyo sentare nkuru y'igihugu ihejeje guca urubanza barashobora iyo atagira ari iby'itongo basaba yuko yamwimye icyo aho arima birashobora iyo iryo tongo ritanditse akabandanya yungururiza no muri sentare isubiramo imanza muri ako karere iba aba- abatumbereyemwo amasentare asubiramo nayo aratandukanye hariho iy'i Bujumbura iy'i Gitega iy'i Ngozi n'i Bururi
murakoze cyane mushinga sinzi ko nayo nashobora gutanga umuco yego cyane yego cyane none kugira ngo uwo mukenyezi ahabwe ijambo muri izo sentare hari uburyo busabwa canke bigenda gute aya- arashikiriza ibyo birego ah, aba afise bigenda gute
yego cyane naho ni tura- naho ni turahatangira umuco iyo ari urubanza rw'i- rw'amatati nk'uko twabivuze urwo rubanza rw'amatati ruhera muri sentare y'intango uwo mupfasoni arata- wa- agomba agomba gutunganirizwa n'ubu- n'uko sentare imutunganiriza ya sentare y'in- iyo sentare y'intango bamu- baramusaba yuko ashinga urubanza azanye imburano bagaheza bakamwa- bakamurihisha ibihumbi bibiri by'amarundi iyo naho iyo naho yunguru ata urwacitse atarushimye yunguruje muri sentare nkuru y'igihugu baramwaka ibihumbi bine by'amarundi iyo kibandanya muri ya sentare navuga ku manza zitanditse mu bu- mu- mu bitabo ndangamatongo bimwe na hamwe muravuga ko bija ko zija muri sentare isubiramwo y'akarere arimwo baramwaka ibihumbi bitandatu by'amarundi ariko naho iyo ari ntaho nikora n'abantu ba ntaho nikora nabwo butungane butabatunganiriza badashobora kuronka ayo mahera ari ntaho nikora baraheza barakamwaka ba- bakamutuma urupapuro rwerekana ko ari ntaho nikora ubwo nabwo rutanga rutangwa n'umu n'umu- n'umu- na musita- na musitaneri w'iyo komine a- ya- yakoreyemwo ayo mabi amaze kuruzana ubwo naho nta mahera baheza bakamwaka aca iyo do- iyo- ubwo kuri urwo rubanza aho bokwanditse inimero bara- hariho amajambo bandika mu gifaransa prodeo ni ukuvuga ko ari- baca bica- bica bigaragara yuko ari ntaho nikora araheza agatunganirizwa maze ari uwo- ari uwahohotewe ubutungane bukaheza bukamwuzuriza murakoze cyane rwose iyo naho iyo naho ari urubanza rw'icaha kubera urubanza rw'icaha uwagirizwa icaha ari we yitura sentare wo nawe akaba ari umushikiriza amanza haba muri sentare y'intango umushikiriza amanza niwe agenda ku- kwa- kwagiriza ica- kwagiriza uwo muntu yakoze ayo mabi ku mu- kuri uwo mukenyezi uwo mukenyezi nawe yahohotewe iyo kugira ngo aronke ijambo muri urwo rubanza mbere dushobore kumusabira indishi Ara- mu butungane bashobore kumu- kumuhi- kumuhindisha ibijyanye n'icyaha ca- yakorewe naho ne- aho aho we bamusaba i- amafaranga igihumbi cy'amarundi ni nkaho ni nka kurya urubanza gwa-
Mm, ndakeka telefone y'umushinga nahe nsabi mbona icitse reka araduha eh, amakuru ahambaye yerekeye ukuntu umukenyezi yo kwitura sentare n'ibisabwa ariko turagerageza kumurondera ku murongo agaruke agerageze kudufasha Um, turi kumwe kandi nk'uko nabibabwiye n'umupfasoni Space Caritas Habonimana ayobora ikigo CDFC kijejwe ingo n'imiryango mu ntara ya Muramvya umupfasoni Habonimana ndabaramukije ndabaha ikaze murakoze kwihangana ku murongo
amahoro meza Oriana mwiriwe neza umupfasoni Habonimana Mm.
mukorera buri munsi ku bibazo by'amabi akorerwa abakenyezi wotubwira cyangwa ukibutsa abatwumva bimwe mu byo ayo mabi aba ashingiye ko muri make
ayo mabi ashingiye ku buryo butandukanye hariho amabi asinzikaza umubiri bijyanye no gukubita umukenyezi kumuhotera cyangwa umwigeme hariho amabi afatiye ku butunzi n'imibano nko kumwima ibimutunga ibintu bijyanye no kurenga ibigo kugira abagore bangahe hariho amabi ajyanye no gushurashuzwa ku nguvu haba ku bana cyangwa ku ku bakenyezi hariho n'amabi atonoza ku mutima umuntu akabana ariko mutari kumwe akunegeza akakunegesamwo agomba gukorera ikibi kandi atanu umuntu wo hanze ashobora kumenya Eh, ko- ni ubwo bwoko bune nababariye Mhm. murakoze cyane none nko muri iki gihe mu ntara ya muramvya ko ariyo mukoreramo ibyifashe gute ayo mabi ugereranyije no mu mwaka uheze kugera muri uyu mwaka yoba yaragabanutse yariyongereje bibyifashe gute cyane cyane ayo mabi afatiwe ku gitsina
amabi afatiwe ku gitsina turabwo mu myaka iheze yaragiye aragabanuka maze nko ku ku bice mirongo itanu ku ijana kubera inyigisho kubera inzego z'ubutungane kubera intwaro duhereza gukorera hamwe kugira ngo aya mabi agabanuke anatsinda hari igipfamutima ayo mabi amabi ababaje cyane kandi atamuntu n'umwe adashobora gushyikira niyo gituma twese mu ntara ya murambya dukorera hamwe none rero ibikigiri ndabibabwiye no mu bijyanye no gushurashuza abigeme n'abakenyezi ku nguvu twari dufite ibitigiri bishika mirongo itandatu mu mwaka uheze ubu tukaba dufise ibitigiri mirongo itatu na bine kuvuga abantu mirongo itatu na bane bashurashuje ku nguvu gushika uyu munsi turiko turababwira turiko turavugana ariko rero ibyo bitigiri ntitwavuga ko tubizi ijana ku ijana ibyo bitigiri tubimenya kubera abantu bashoboye gutahura inyigisho bagaca bitura ikigo kiriho iterambere ry'ingo n'imibano kandi bakitura n'intwaro cyane n'amashyirahamwe ajejwe abakenyezi n'abigeme akorera mu ntara ya murambi murakoze cyane rwose nk'uko mubivuze intara ya muramvya byaragabanutse n'ibiharuro dufise imbere yacu hano twaronse mu bushikiranganji bujejwe agateka kazina muntu birerekana neza yuko muri rusange ku rwego rw'igihugu nabyo nyine byagabanutse turaza kuraba inzitizi ziri mu bikorwa muri mwo byo kubandanya mugabanya ibyo bitigiri by'amabi akorerwa abakenyezi ariko nk'uko twabibabwiye mbere iki ni ikiganiro k'ijambo abanywanyi biradijwe ry'amerika imbere y'uko tuja ku murongo ngo twakire umutumire umunywanyi wa mbere reka tugaruke ku mushinga ntahe janvier nsabimbona gato atubwire zimwe mu nzitizi mushinga ntahe nsabimbona zimwe mu nzitizi mu guca imanza z'abakenyezi bakorerwa amabi zoba ari nk'izihe mubona muri sentare
Alo?
wi muratwumva
Alo?
ego muratwumva mushinga nahe janvier nsabimbona
Ego?
ego narimbajije nti zimwe mu nzitizi mu guca imanza z'abakenyezi bakorewe amabi zoba ari nk'izihe mu kugerageza kubatunganiriza
Inzitizi bimwe bituma haba ukutwi- ukutitura inzego z'ubutungane cyangwa niyo niyo- cyangwa niyo bakwituye ugasanga biratugora ni ke usanga ibyemezo biratu- biratugora kuronka hari abakenyezi ba- bakorewe bene ayo mabi ba- ba- uburyo uburyo n'ibyabona birasho- bira- uburyo bwo gushikira inyamiramabi cyangwa gushikiriza amanza ibyemezo bira- iyo batari utabironse urasanga ari bimwe mu- mu bituma bara- bamwe baratinya abandi ibyemi byabona bigatinya ntuze gushikira umu- ubuji- umu- ingirakamaro cyangwa gushikiriza imanza ntibuheze ngo butohoze dosiye neza iyo batabito- iyo batabito- batatoje urwo rubanza neza biratuma haba kutaronka ibyemezo ibyemezo nabyo tutabironse biratuma uwo muntu adaheza ngo atunganirizwe Mhm, birumvikana Ubu- Ah, iyindi iyindi nzitizi nayo mugabo nk'ibyo nariko ndavuga by'uko hari uko batinya canke ibyabona bigatinya canke umuryango wa- uwo mupfasoni canke uwo mupfasoni nyene hariho itegeko rishasha nimero imwe agakwego cumi na gatatu ryo kuwa mirongo ibiri na kabiri z'ukwicenda w'umwaka rikingira kongera riga- riga- rig- riga- rig- ri- ri- ri- ri- ri- rigwanya wanashaka rigakinga rigakingira abo bantu bakorewe ibyo bintu canke ibya- ivyabona canke abandi bose afise umuco yotanga kugira ngo ibyemezo biboneke na cane cane mu ngingo za- za- z'iryo tegeko rya mirongo ibiri na- mirongo ibiri na rimwe bibiri na kabiri n'ibiri na gatatu a- aga- aka- agakwego ka kabiri aho baratombora neza ngene uwo muntu ushobora gukingirwa
urakoze cyane rwose umushinga ntahe nsabimana nsabimbona murantunga mugerageze guhagarara ahantu ha- umurongo wanyu ushobore gucamo neza haba hari ukuja ah, gu- gu- guca ahandi hantu mugahagarara neza umure- umurongo wanyu ugacamo neza twoshima cyane Ah, Mushinga- mufasoni habona imana namwe tubabaza icyo kibazo nyine muri ko muragerageza gufasha abo bakenyezi mm, zimwe mu nzitizi muhura nazo ni izihe cyangwa ibibazo bababwira bafise mu kugerageza kwitura ubutunganizo bari nk'izi ibyo bari nk'ibi
yego murakoze kunyungura ijambo mu nzitizi abakenyezi baronka ni uko ari abo usanga babuze uburyo bona bakorewe amabi baba bava mu mihinga itandukanye barashobora kubura uburyo bwo kwitura inyamiramabi kubera bari kure hategereza kugendwa n'imodokari bakabura ikibunguruza hariho n'inzitizi z'uko nk'ababibonye babonye maba ariko arakorwa batinya kubivuga bati ntitwabivuga ntituronke aho tuja bagaca bihorera hanyuma rero ikaba intambamyi y'uko n'urubanza rwo yakora amabi rubandanya kuko urubanza rwose rugira ivyabona ikindi nacyo ni uko n'abakenyezi bashobora gutinya kuvuga ibyababayeko ni nacyo gituma amabi atagabanuka ku rugero rushimishije hari ababigumiza mu nzu ninabivuga aranyica nzoja hehe bifatiye no gukubura umukenyezi aho yikora amikoro yiwe ni mato umugabo amwirukanye bazoja kwande itegeko ryo gutorana riracyadufatiye amaboko imugongo umva rero twama dukoma amashi abakenyezi bakoma amashi amabi agacagwirirana iyindi ntambamyi dufatiye nk'umukenyezi yakomeretse arashobora guhishirira umugabo ngo azukira azukira ariko ugasanga yakomeretse cyane agakomereka n'ahantu batabona kuko umugabo arafite gukorera ikibi umukenyezi akamukubita ahantu abantu batabona umukenyezi akagenda yasa neza yambaye neza hariya hamerewe nabi cane Ah, ntabivu kubera nyine bifatiye ko zoja hehe canke kutamenya kutamenya ibintu vy'inyigisho navyo nyene biracagoranye ntizira- ntizirakwiragira cane hejuru kuko i- kugira u- inyigisho zikwiragire hose zishikire benshi nuko baboneka uburyo anatsinda n'icyemezo cy'uyu mwaka eh, ko muri iyi minsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme Eh, iki kigo kivuga ati uburundi bwa kaka kongeza uburyo bwo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme aha rero uja gutera akama abakunzi b'uburundi n'ababu- na- na- n'ababa mu burundi ko bagerageza umwe wese akitanga kugira ngo n'ukuri abakenyezi bave mu ngorane urakoze cyane rwose ikindi ego ikindi nacyo novuga ni ugucuracuzwa ku nguvu hari aho ukuri umuntu yitwara ugasanga abacamanza nabo baragize ibibazo nyamirabimwe ziragize ibibazo kubera ibyemezo byazimanganye saba abatwumva bose ko bagerageza gufasha bakore amabi yo gushoza ku nguvu kuko amabi yo gushoza ku nguvu yoza uko nyene uko nyene ibintu byabaye yamuvumagaje mu ivu yatabuye impuzu ibyo byose yakoze azi uko nyene yitura inyamiramabi yitura ikigo kugira gitandukanye n'imibano by'umwereka inzego yitura n'ibyo biraba intambandere
murakoze cyane rwose kumbure n'abanywanyi b'ijwi rya amerika baragerageza kutubwira ko byifashe ku rwego rw'imi- gu- gu- bwo mu kibano uko biba bimeze niba byiyongera niba byari byaragabanutse canke uko biba bi- byifashe reka duhere kuri Dominique Dominique uranyumva
yego ndabumva yego Dominique shikiriza ikibazo canke iciyumviro
yego nagira nagira nse n'ubaza ikibazo ntumbereza ku ku ku ba- kuri abonye bajejwe iby'amategeko nk'iyo nk'iyo umuntu afashwe ku nguvu dufate nk'umu- nk'umwana w'umukobwa cyangwa umupfasoni afashwe ku nguvu hanyuma akaba yafashwe ku nguvu n'umuntu usanga eh, afise nk'igihagararo nk'igihagararo kininiya nko mu buryo cyangwa mu butegetsi cyangwa iki hanyuma eh, birashobora kuborohera kugira ngo bashobore gut- gu- gutohoza neza batara bata- ba- batagiriwe ko intuze igitsure
ikibazo ciza nk'iyo cane naho nk'iyo naho nk'iyo naho umuntu umuntu w'umukobwa afashwe ku nguvu bigashika akaba yafashwe ku nguvu avuye nk'aha nko kuvoma hanyuma ntaronke ivyemezo dufate ivyemezo dufate nka nka temwa Mm, aba- byabona abamu byabona abaja eh Bi- biroroha yuko dufata tiyaja kwa muganga hanyuma muganga akavuga uyo muntu uwo muntu yamufashe ku nguvu kandi aka- akamuvuga mugabo atanu atawamubonye biroroha kugira ngo bakurikirane ba- barabe batohoze neza barabe yuko ibyo bintu byo by'ukuri ari byo kugira ngo bakurikize amategeko umuntu uwo mwana ntaje ahohoterwa ngo bihere ukonye Mhm. urakoze cane ibibazo Dominique byari yego reka duhe akanya na Aaron Aaron uranyumva
wi ndabumva mwiriwe neza Aaron ikibazo canke iciyumviro
Mm, nagira ngo abibaze ku ku bijyanye n'ubu n'ibyo uwo mugenzi aheze gushikiriza mbega nijya hari umu- umu- umugore n'umugabo babana bavuga yuko dufate ko bamufashe ku ngugu icyo- icyo gihe n'ibyari babi- babivuga mu mwi- mwi- mwi- mwa- mu mabi akorerwa abas- n'ibyari bavuga ko ari amabi yakorewe iyo umugabo basanzwe babana n'umugore nicyo nagira mbaza ikindi nacyo mu bijyanye n'amabi akorerwa abakenyezi kuki usanga abakenyezi dufate nk'aba nk'abibera mu ruguru mu mihana ya ya ruguru nicyo usanga baca bavuga ngo ngo ngo hari ibikorwa ngo bahora bemerewe guko- ngo ba- ari abagore bahora babikora bonyine mugabo ngo n'abagabo babirekuriwe byaba bijyanye no mwayo mabi yako dufate nko guhe- guheka umwana ni ibikorwa by'umugore ku guteka bizwi ari ibikorwa by'umugore n'icyo gihe nabo turabyita ko ari amabi nabo iyo iyo umugabo atabikoze
eh
urakoze Aaron reka duha akanya umushingantahe Janvier Nsabimbona ah, ndabibutse ko umushingantahe Janvier Nsabimbona ari umu eh, mu ntara ya muramvya niwe mukuru wa sentare nkuru y'igihugu muri iyo ntara umushingantahe Nsabimbona ikibazo ca Dominique gihambaye cerekeye iyo umukenyezi canke umukobwa afa- af- akorewe amabi ah, afashe ku nguvu n'umuntu afise um, ari mu butegetsi canke afise uburyo bwinshi ah, ayo ma- i- izo manza zira- ziratu- ziramutunganiriza neza uwo mukobwa cyangwa uwo mukenyezi atagitsure gihari ku bantu bari mu butungane
murakoze cyane ku kibazo mumbajije nagomba gutanga umuco ku- ku byerekeye uwo muntu yafashe uwo mukenyezi ku nguvu iyo aba ari umutegetsi mu mu mabanga yiwe amategeko arabitomora hari aho hariho ate- aha- a- ari ari urubanza rw'icyaha cyangwa rw'amatati ntabwo bav- aho icyo abajije ati ko urubanza rugatumbumbere nk'uko byategerezwa atanga itsure nibaza ko atari uko bamwe ba- bamwe babyakira uko cyangwa kuriya ugiye gu- ugiye gusoma amategeko icyo avuga ntabwo turaba ngo ufise uburyo ngo uri- ngo ntukurikiranwa canke ngo ngo urangure umuntu akomeye uri umuntu akomeye naho uba ufise ufise ufise ubudahangarwa urafise nta muntu atitaba ubutungane kandi nta muntu adakurikiranwa ku byo yakoze mugabo amasentare witaba aratandukanye ku- bivanye n'amapete ufise yaba umu- yaba umusirikare umupolisi canke umu umu- umu- umwenegihugu muto muto ca- ni ukuvuga umusivile aho naho uko amategeko abita- uko amategeko abivuga amasezerano atandukanye mugabo ntabwo ureka gukora gukora inuze urwo rubanza ngo utunga- ngo utunganirize uwo muntu yahohotewe umupfasoni yahohotewe ngo ni uko ari umuntu w'amafaranga canke afise uburyo canke afi- ari- afise igihagararo ntabwo nta gihagararo tukiraba turahisha amategeko avuga murakoze ku kibazo none cyerekeye iyo umukenyezi adafise ibyabona nk'iyo habaye ikintu mu mitumba cyangwa ahantu atamuntu yari ahari aho mumufasha mute bigenda gute
ni bimwe nari navuze nti iyo eh, iyo bya- byagoranye mu- mu- imbere y'inyamiramabi iyo byagoranye mu bushikirizamanza ugasanga ibya- ibyemezo ntibikwiye ibyemezo nta bihari byerekana ko uwo muntu yohanwa hanyuma uwo nawe yabikorewe agashumbushwa kenshi zise- za sentare ziragira ingorane ariko iyo biboneka koko ko ibyo bintu byabaye nta- ntabwo tubireza ku ruhu rw'amazi uwo muntu araheza agatunganirizwa Mu- na cyane cyane ko urwo rubanza turaheza tuka- tukaru- tukaruja mu- tukaruca mu mizi tugira ngo turonke n'imiruriburi icyo kintu cyo kwerekana ko uwo mubisha yakoze ibyo bintu yarabikoze naho agaheza akabihanirwa hanyuma nk'uko namwe ndabivuga uwo nawe yabikorewe tugahita tuhe- tugaheza agashikiriza ibyo asaba niyo atobishikiriza amateka aratomoye niyo atobishikiriza umushikiriza umu- ubu- ubushikiriza amanza ariko ara- ariko aragiriza uwo muntu yabira yakoze ayo mabi umubisha yakoze ayo mabi uwabisaba bikamugora ubushikiriza amanza uroheza bukamufasha amateka abitekanye murakoze kuri icyo nyine kandi iki kibazo n- n- ndifuza ko na- n'umupfasoni habona imana agira icyo akivuze ko ikibazo cya arone cyerekeye uh, u- am- umukenyezi abana n'umugabo wiwe iyo habaye gufatwa ku nguvu ni ikintu gihambaye m- kandi kigoye gu- gu- kigoye mu buryo bw'uko baba basanzwe babana kandi bubakanye ibyo hoho mu- mu- muvyitaho mute mu i- i- imanza nk'izo zigenda gute alo mushinga ntahe janvier
Ah, yego murakoze nabavuze izina ryanjye bavuze ko utariko namengira n'uwundi muntu ariko aravuga Na- nagomba musubizwe murambabarira I- janvier
yego je nitwa nsabimbona sinzirindi izina wavuze Oh, nari nitwa navuze- nsabimbona jambi eh, nari navuze ko umufasoni habonimana nawe nyene yogerageza kutwishika ikibazo murangije ariko ah, ikibazo c'umukenyezi abana n'umugabo wiwe bigenda gute yavuze ko yafashwe ku nguvu
I- afashwe yafashwe ku nguvu n'umugabo wiwe Mhm.
iyo eh, uma- amateka arabitomora i- amateka arabitomora iyo umugore bavuga ko yafashwe ku nguvu n'ubu- n'umugabo wiwe Um, ni ukuvuga ko hariho amategeko mpanabyaha nahone turaheza tuki- tukaraba ibyo ibu- ubwo- ubwo bwo kumufata ibyo kumufata ku nguvu ryari byabaye iyo ari umushinga ntaye wiwe ariho eh, ariko amutegeka yuko yosam- yosama inda canke yoikurayo canke ni- ni- n'ama- ni- n'ama- n'ingingo zitandukanye hariho hariho ingingo y'amajana atatu na- y'amajana atanu na mirongo itandatu na mirongo itatu na gatandatu y'igitabo mpanabyaha ingingo y'amajana atanu na mirongo itatu na gatanu nibi nibi ni ni ni iyo byabaye hanyuma naho bibera mu nzu umufasoni akabyerekana ko yamufashe ku nguvu umushinga ntayo we turaheza tukamuhana umushe- umufasoni nawe tukamutunganiriza ariko aho tu aho usanga ingorane tugunda guhura nazo ni hajya asabwa asabirwa indishi turabaza mbe- turayumvira mbega in- iyo ndishi ariko arahabwa ko yari iy'umuryango ubu tugiye tuyihe umugore abana ntibazoyironke mbega uyu muntu ko yari umushinga ntahe wiwe iyi ndishi kwiva mu muryango iraheza ive hagije ije ngaha ukajya usanga ni za- ni ya ngorane ya- duhura duhura guhura nayo ariko uko amategeko abivuga ntabwo uwo mushinga ntahe wiwe agenda uko araheza akabihanirwa agatanga n'indishi mwakoze cyane umufasoni habonimana abakenyezi bagitari ibitigiri binini byerekeye abakenyezi bafatwa ku nguvu n'abagabo babo muba mu- mubona canke mwumva no mu zindi ntara iki iki kibazo cifashe gite
Eh, igitigiri ibitigiri si byinshi cyane ariko birabaho hariho ababyibuka kubivuga baratwitura baritura ikigo kubera ko ibintu byo gufatwa ku nguvu hagati y'abubakanye guca umenga ni ibintu bituvugwa kandi nabyo bisendekaza agateka k'umukenyezi umukenyezi arashobora kuba arwaye amerewe nabi umukenyezi umugabo akamutegeka ati nicyo cyakuzanye tegereza ko nze ko duhuza ibitsina hanyuma niho hava n'iri igurirana ry'abantu imbanyi butifuza urumva rero ni ingorane ibitigiri si byinshi kuko bo ni banga abubakanye bavanga abataranyurwa muga nk'abaza barumva inyigisho baratwitura kandi turababwira tuti nyabona akugoye cyane no gushyikira ubutungane kuko nyakubahwa mukuru wa sanari nkuru y'igihugu yabivuze amategeko arabitegekanya kuko umukenyezi w'igikore birumvikana urakoze cyane rwose reka twakire na alice ku murongo alice uranyumva Halo Alice?
Halo?
Wiriwe neza Alice. Ikibazo cyangwa icyumvi? Mm.
Halo?
Oui, Alice turakumva, shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro.
Yego, nashaka kuvuga ku bijyanye n'amabi afatiwe ku bakenyezi cyangwa abigeni.
Mhm.
Eh, ayo mabi ahanini ari ku bintu byinshi. Hariho ibyo tubona byo gufatwa ku nguvu, hari ibyo kuganza mu rugo, hari ibyo kutagira ijambo, ibyo byose tuvuga yuko ari amabi afatiye ku- afatiye ku gitsina na cyane cyane amabi akorerwa abakenyezi Eh, nashaka kubaza cyane cyane uwo mudamu Eh, mu gihe tubona yuko cyane cyane mu gihe hariho eh, nk'ibinyobwa bimwe bimwe by'iyayiramutse inzoga zitemewe n'amategeko zamaze kwiganza mu gihugu ibyo nzoga rero zimwe mu bituma abakenyezi bageramiza mu ngo zabo ugasanga umukenyezi niwe ajya kubitongo wenyine ugasanga umukenyezi iyo yimbuye ntamenya n'iyo bigiye umugabo abiyora abijyana kubidandaza kugira ngo aronke ikinesha ugasanga kandi ibyo yimbuye birahabwa abandi bantu ugasanga hari n'igihe umugabo amuzanira ko n'abandi bantu mu nzu Eh, nagomba kumubaza kuri icyo kibazo mbega muri ko muraraba ibyo bintu bishikira abakenyezi mwaba muri ko murategekanya iki kugira ngo ibyo bintu bigabanuke mu gihugu Mhm. Urakoze cyane rwose Alice, ikibazo gihambaye. Reka duhe n'akanya Gerard, Gerard uranyumva?
yego ndabumva murakomeye Turaho turi- turashima namwe.
Ndamu- yego ndashima ndashima ndamutuze umutumire Mhm. Barakumva.
yego numva ibintu ariko arasigura ifatiye ku gitsina ni ibintu aha muri mu burundi usanga nabyo nyine bi- biriho bi- biriho nashaka kubaza umutumire nk'igihe usanga abantu ba- bavuga ba- bumvikanye ugasanga umusore cyangwa umugabo n'umugore bumvikanye ati "Wi, ibyo ba- ibyo bashaka gukora ugasanga umugore aciye afata agahigo ko ko- ko- ko gushengeza uwo mugabo Mhm.
amwagiriza yuko amufashe ku nguvu ubwo urwo rubanza nta kubarusha gute nta babumvikanisha gute ikindi ashaka kumusaba uwo mutumire urundi urumva yuko akora muri izo ntara za murambya ntibagerageze barabe inyigisho zabo zinyure abanyagihugu bo- bo ngaha bo- bo mu burundi uriko haraba akora mu za murambya hariho hari za rumonge za bururi za makamba usanga izo nyigisho nazo nyine batazironka ugasanga izo nyigisho we atanga atazi ukuntu ba- bazigenda nawe nyine noshaka kumusaba ko yo- yobagura akarere hama nkashaka kubaza kumubaza "Wi, yego ivyo yariko aravuga ngo byo gufata ku nguvu wi, benshi babitahura mugabo hari abantu babigisha je kuvuga wanze uriko bakumbwira nk'umuntu w'umu- w'umusore wa 25 n'umya 24 ugasanga uriko urababwira ngo yamufashe ku nguvu benshi ntabitahura kuko uriko araba ibintu bi- bigoye uriko urabwire iyihe myaka baba barimwo ukaba umbwiye nk'umwana wa duza n'umugabo wa 35 75 ibintu bitahura ku nguvu uriko uravuga ati yamufashe ku nguvu naho wa 25 n'uwa 24 vrema ni ibintu bidatahura neza Birashobora Nivyo nashaka Gerard kubaza.
muri make tu- tugira ngo tuje ku bandi muri make u- imyaka ntaci bivuze kuko umuntu afashe ku nguvu wundi muntu mm, birahanwa n'icaha naho baba bangana imyaka muri make Mm.
niko ndashiza gatoya ndashaka kubaza ego mariko aravuga amababi afate ubukina Mhm.
n'ivyo byaro abagore bo muri asi bo mu burundi bariko baravyara vyema Aba- abarundi bariko baragwira cane navyo nyene uriko araba nku- nku- nk'umukenyezi wo ngaha mu burundi usanga ariko aravyara nk'abana ndwi munani navyo nyene mbona yo yo- yuko yoshira mu rwego rohotera igitsina cu- cu- c'umukenyezi kuko wi ce n'est pas ronobuje usanga umugore yagenewe kubyara usanga rero benshi ntibarabitahura umugore benshi bavuga yuko umugore amaze kuza ngaho ari uwo kubyara cyane cyane abadamu babirimizi umuntu wo kubyara oro navyo nyene umengo mu- n'ivyo bintu biri mu bintu vyo guhotera igitsina c'umugore kuko uriko araba ariko arabyara nk'abana munani icenda usanga nawe nyene bimurije cane biraruhisha Murakoze umubiri cane.
urakoze cyane rwose gerard reka duha Yego, akanya kuba birabuze umubiri cyane rwose nico gituma rero nabyo nyine boraba ukuntu bovyigira ko bakabitakura kandi bakavyigisha n'abandi ko abana aba- abana mu Burundi abana abantu bariko barikagura ku byinshi ku buryo rero nko mu myaka iriko iraza abantu bazoba ari benshi cyane murakoze murakoze cyane gerard reka duha akanya abatumire babishure ah, mushinga ntahe nsabimbona ibi bibazo bibiri ba- byabajijwe na alice na gerard alice cerekeye ibiyayurabwenge ah, bi- bi- biriko biriyongerekana kumbura reka duhere ku mupfasoni habonimana mupfasoni habonimana ibi biya- ibiyayurabwenge biko bituma haba ayo mabi ayo mabi yiyongerekana inyigisho mutanga ah, muzitanga hehe muzitanga kangahe kugira ngo twumve niba eh, ziriko zirafasha canke zikwiye kongerekana gerard nawe nyene yabajije ku vyerekeye inyigisho ah, mutanga ah, mwosobanura ibijanye n'inyigisho cane cane muri iki gihe iminsi cumi n'itandatu igiye kuza yo guhimiriza abantu kurwanya amabi akorerwa abakenyezi inyigisho zitangwa zite kangahe hehe
barakoze cyane inyigisho zijyanye n'amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme cyangwa inyigisho zijyanye n'amabi akorerwa afatiye ku gitsina muri rusange si bishasha bimazemo imyaka myinshi kuva mu bihumbi bibiri na kane izo nyigisho zaratangwa Eh, ko ariko urumva amabi aracakogwa ingene tuzitanga naho ku rwego rw'imitumba turafi- ikigo kireba iterambere ry'ingo n'imibano cdfc kirafise abaremesha kiyago umuremesha kiyago ku mutumba imitumba ingana abaremesha kiyago niho bari hanyuma mu makomine naho hariho abakozi b'ikigo bafise impapuro z'umutsindo bajejwe imibano nabo nyene baragira ivyo biganiro ivyo biganiro biba Hanyuma- kangahe kangahe ku ndwi kangahe Mhm. cyane ndwi kangahe ni ku mu- ku mutumba umuremesha kiyago wese arazi ko ategereza kugira ibiganiro bine mu kwezi Eh, kuko imitumba ingana dufise imitumba mirongo icenda n'icenda umva rero kubera nababwiye kare nti n'uburyo buratuma umuntu atojeka aho yifuza yego nk'abari mu makomine nk'abari mu makomine baja mu mitumba yegereye nko ku birometero bitanu bitandatu gushigikira abo baremesha kiyago bari mu mitumba ariko baba bifitiye uburyo bibunguruza boshika kure cyane bakishikira hariya ku mitumba kuko nabo basi- bafise ubumenyi bwisononuye gusumba aho baremesha kiyago nabo twabigishije yego murakoze cyane inyigisho- reka du- kubera akanya kariko katubana gake Eh, reka dusubire tugaruke duhe ijambo umushinga ntahe nsaba imbona ku kibazo c'amategeko cerekeye iyo abantu babiri umuhungu n'umukobwa bangana imyaka bumvikanye baga- bumvikanye kugirana imibonano ariko umukenyezi kumbure akagiriza uwo muhungu yuko yamufashe ku nguvu nk'imanza nk'izo zigenda gute
murakoze gusura kuntiza akanya nagomba kuvuga kuri ibyo kuri icyo kibazo muba- mumbajije nta amategeko ingene yubatse uwo mu- uwo muntu yumvikanye uyu mupfasoni wiwe ya- akumvikana n'umushinga ntahe wiwe hany- hanyuma ay- aka- umupfasoni we akamuzana muri senta avuga yuko yamuhohoteye yamufashe ku ngufu twebwe turaba icyo amategeko avuga ibyo byo kumvikana ntabwo tubeza ngo tubikorere ko kuko cya turaba icyo amategeko avuga cya turaba ko aga- agashyikiriza ukundi ibyo bintu byagenze tugaheza tukaraba ko koko yafashwe ku nguvu yafashwe ku nguvu n'iza ngingo navuga zo mu gitabo mpanabyaha zigaheza ziga- zi- zi- tugahanisha uwo mushinga nawe yamufashe ku nguvu nayo ahandi ho ku byerekeye ibyo gufata ku byo bya- izi- izi manza bene izi ibyo baba bumvikanye ntabwo duheza tubikore ngo tubikorere ko Murakoze.
turaheza tukabumviriza umwe wese ingorane ya, ya, ya, ya afise ahubwo cyo nagomba kugaruka ko kuwo mu wagiye kuvuga imbere ya Gerard ati ico mu- ico mutegekanya kugira ngo imanza bene izi zigabanuke ibyaha bene ibi bihagabanuke icyo twebwe dukora ku nama ku ku ku hariho amanama menshi akunda kuba y'abategurwa no- ku rwego rw'intara ku rwego rwa komine turagerageza tukavugana n'abatwara izo i- ibyo ibyo bi- ibyo bisata umwe wese mu byo ajejwe ag- baga- bagahimiriza aba bantu banywa inzoga z'ibiyaruramutwe niba ni nyinshi ziratuma abantu bahukana ba- bafata umugore akamwirukana akamuzanira ko umu- uwu- umu- uwundi hanyuma tukabigisha yuko ibyo bintu izo ngo- izo nzo- izo nzoga zituma abo ba- haba izo ngorane abagore baga- bagafa- bagafatwa ku nguvu bakorerwa amabi ata- ada- adashoboka ko izo ngo- izo nzoga bozigwanya hanyuma uwo gerard nawe yavuze ati uyu ati nari mpejeje kuwishyura n'abana ashaka ati "Mu ruba- urwo rubanza barusha gute nibyo nari mpejeje kuvuga ahubwo aciye aciye avuga ati naho mbe mwe namwe mukora iki muri murambya nawe ndamuha inyinshi ndamubwira yuko muri murambya abo twakira bose abenegihugu twama turiko turakira turababwira yuko turabigisha ko umugore wanashaka uwo mufasoni tugafata n'ingingo zihutirwa iyo umufasoni ya- ya- yirukanywe mu rugo tukamugarukana uwo mu- uwo wundi aje kubaka yaje ngo buba yaje yakwe- yakweze ngo bubakane bita konkibinaje mu gifaransa bitegekanijwe n'iyo ngingo y'amajana atanu na mirongo itatu mirongo itatu na rimwe turaheza tukamwirukana uwo muntu uwabikoze agafungwa uwo mushi- uwo mufasoni yakorewe ayo mabi agaheza agasubira mu rugo akare- akaro- akarongwa n'ibimutunga Ni- naco gituma uyo mufasoni nk'icabona uwo mufasoni turabikorana cane arongoye ico kigo cdfc muri muramvya arazi yuko ara- ni- ni- arazi yuko twama tubifashanye kandi turamukengurukira kukuntu kukuntu dufu- dukorana ha- hanyuma akatubwira iyo abamwituye akabaturungikira hanyuma tukaba dufata ingingo yihuta kugira ngo uwo mufasoni aheze gutunganirizwa murakoze murakoze cyane rwose reka twakire na eric Eh, tubasabe mutange inyishu ngufi ngufi kugira ngo dushobore guha akaryo abanywanyi bandi b'ijwi ry'amerika benshi bari ku murongo eric eh, mu majambo make cyane ikibazo cyangwa icyiyumviro
alo wi turakumva eric
igiciro nashaka kuvuga ni uko kenshi hagiye kenshi abakobwa cyangwa abamama bakunda kwitwaza ngo ngo ngo barabaho
umurongo wa eric uracitse reka twakire bukuru bukuru uratwumva
ego ndabumva cyane yego bukuru duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyiyumviro mu masegonda make cyane
nanjye nagira mbazo umutumire mu ntara murambya ko mu birego bama bakira kenshi bumva ngo abagore ngo nibo bahohoterwa gusa abagabo nabo ne barabibagira ngo ntibahohoterwa ni ibihe birego iyo bamaze kwakira by'abagabo kenshi kubera wewe baguma bavuga ngo abagore ngo kenshi nibo bahohoterwa abagabo bakatwibagira gusa rero urumva nicyo gituma rero n'ubu no mu manza nizo mpanura abataha abakwiye no kuzahanura n'abagore nabone kandi sibo bamabera gusa abagabo niho numva duca ko amakosa gusa ikibazo birumvikana canje ni iki murakoze cyane bukuru Mu majambo make mushinga Sawa.
nahe nsaba imbona ibihe ibi- yaba- yasavye yabajije ibirego abagabo bashikiriza vyo bari nk'ibihe nabo nyene murabona imanza zabo zitari nke
Alo?
uyu mushinga nawe nsaba imbona u- u- ikibazo ca bukuru hari imanza z'abagabo nazo nyene mu- mushikirizwa zingana zite nawe nyene arasaba ko nabo nyene mwoza murabavugira
murakoze cyane nagomba ndamwishure ndamubwira ko mu manza twe twakira ibi ibi imanza nyinshi usanga ari izo abapfasoni bahohoterwa kandi ata atiyubagije nibaza yuko i- ivyo izo ivyo bintu vy'ima- vy'aba- izo ma- imanza bene izo aba bapfaso- aba- aba- aba- abapfasoni bama bahohotewe ariko n'abafa n'abashinga ntahe bara- baratwitura mugabo ntabwo ntabwo ari benshi wanashaka nubambeshe hamwe novuga nti hariho amushinga ntahe abashinga ntahe bashi abantu b'abagabo bamaze kuza bashika cumi canke batanu nabwo wanashaka na batanu je ntabo ndabona gusa abapfasoni nibo benshi kandi nk'uko meje kubivuga bitumwa n'ubu ha- hariho ubugito bukorwa bukorwa n'izo nzoga ziriya zi- zi- zitemewe n'amategeko abapfasoni babijijemo n'abantu bane bake cyane
murakoze cyane rwose mufasoni habona imana mwebwe mweho ku kigo cya cdfc abagabo barabitura bangana bate
emwe abagabo ni nkewa Ba- ni- baratinya kubivuga sinzi igituma kuko amabi ntacagura mu bisanzwe kandi n'ikigo nishakira abakenyezi gusa Nu- ni uko abakenyezi bo bagira igwi- bagira ingorane gusumba abagabo abagabo nabo bapfana isoni sinzi igituma turabubahuye ntibazi bitura ico kigo kuko kiriho kugira gifashe bose umuntu wese ariko arenganywa mu gateka kiwe Ah, nk'abitura ikigo kenshi usanga ari imfuvyi abana abahungu bagira icefo ca ruguru Eh, bahohoterwa ku matongo abavyeyi babasigiye Mm, birumvikana murakoze Eh, cyane abandi bo basanga ba- baraje kubigenza kugira babice Mhm.
bakabakora ibi bagakomereka cane bagacumitwa Mm.
kugira ba- bave kuri iryo tongo abo babanyi barisigareko Mm.
Nku- nk'uyu mwaka novuga ko twakiriye umu- imfuvyi imwe umuhungu umwe hanyuma twakira n'uwundi muhungu yavuye muri tanzania agira icyepfo ca ruguru mu burundi nawe twamushikirije ubushikiranganji bagatera akazina muntu imibano y'iterambere idakumira Mhm. reka twakire na ilidefonse ilidefonse shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro majambo make cyane ilidefonse ndakeka ilidefonse hari ikibazo muri telefoni yiwe nta kundi turi ko turaja ku musozo w'ikiganiro reka duhe abatumire bacu akajambo ka nyuma bashikiriza mushinga ntahe janvier nsabimbona mwakoze cyane rwose gufata akanya ko kudusobanurira ibijyanye n'ubutungane ku mabi akorerwa abakenyezi mu majambo make cyane akajambo ka nyuma n'impanuro mushikiriza abanyagihugu zo bari nk'izi
murakoze cyane nagomba kubashimira cyane cyane ko mwaduhaye akanya kugira ngo tuvuge ibyerekeye amabi akorerwa abafasoni abakorerwa abakenyezi mu mu ntara tu- mu ntara y'ubutungane turongoye ari aricyo gituma twagomba kuvuga ko ubu turabye umwaka uheze nyine byari byifashe hariho bari harashoboye kuboneka imanza nka mirongo icyenda na zitanu zose hamwe ufatiye imanza z'ibyaha cyangwa iz'amatati ajanye n'amabi akorerwa abakenyezi ariko uyu mwaka gushika kuri uku kwezi ukwezi guheze ku icumi ni imanza zime- izo twari tumaze kuronka ni imanza mirongo ita- mirongo itandatu murumva yuko harimwo akarusho eh, hafi mirongo itatu n'indwi ku ijana kw'ibimaze- kwi- ku- kw'ibimaze gukorwa byumvikana ko bariko ku nyigisho bahabwa abakenyezi ntibakibihora abakenyezi barabivuga hanyuma abikoze bagahanwa maze ababi- aba- abahanywe baka- abahonywe- a- abandi bo- bifu- bo- bokoze bene bene ayo mabisha bakaca batinya kubera babona yuko ubutungane buce buba bubu- bubashira hafi yabwo hanyuma bagahanwa maze n'ababikorewe baga- bagashumbushywa reka duhe aricyo aka- gituma nasaba yuko ku- bene izo bene izo nama bene izo nyigisho tubandanya kugira ngo abo bene gihugu batahure agateka k'umukenyezi kubahirizwe murakoze murakoze cyane mfasoni space caritas habonimana akajambo ka nyuma alo madame space akajambo ka nyuma amasegonda mirongo ibiri
egume turateye akamo abana b'abigeme biga mu mashure arinda z'indaro batwara cane ukamenga ntibagi- ntibazi ico biga Bi- bagerageza bareke guhendwa bahendwa n'ibintu bito bito cane ugasanga ubuzima bwabo bayifu buratakaye kandi bagerageza amashuri tugende n'ukuri turakibabwiye yego murakoze turateye akamo bikebuke murakoze cyane rwose ndashimiye abatumire bacu buno munsi ndashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi ndashimiye n'abahamagaye bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro c'uno munsi ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye innocent kimenyi yadufashije kwegeranya i- ibiganiro turiko turabashikiriza mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka mu kiganiro muri isanga c'uno munsi tubararitse kubandanya umwumviriza radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane nawe ubutaha